Mükemmelik. radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro tubafitiye n'amakuru muri iki gihe kuri mikoro muri kumwe na jefide niyo ngabo na tomasi kamirindi kaze mu biganiro byacu
water management israel has such a vast capacity that not only rwanda but the whole of africa uh, may benefit from
uwo ni perezida w'u rwanda paul kagame avuga ku kuntu igihugu cya israel gishobora gufasha mu byerekeye gutanga amazi mu bihugu byinshi muri afurika n'u rwanda rurimwo ibyo yabivuze igihe umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya israel benjamin netanyahu ari mu rugendo mu rwanda iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino tubafitiye irimwo isomwa ry'urubanza rwa oscar pistorius muri afurika y'epfo n'imyiyerekano y'abashingwamanza mu gihugu cya kenya turagaruka ko mu kanya gatoya cyane amakuru yo hirya no hino tubafitiye dutangurire ku nkuru mugenzi wanje thomas kamirinda dufitiye thomas guverinoma ya siriya yatangaje agahenge k'amasaha mirongo irindwi n'abiri mu gihugu hose guhera kuri uyu wa gatatu mu itangazo cyashyize ahagaragara igisirikare cya siriya ntigisobanura niba no kurwanya imitwe y'iterabwoba nka leta ya kisilamu n'ishami rya al qaeda ryitwa al nusra nabyo bizahagarara muri iyi minsi itatu imitwe irwanya leta ya perezida bashar al assad nayo ntiratangaza niba izubahiriza aka gahenge aho hari mu rugendo mu murwa mukuru wa georgia tbilisi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry yakiriye neza iyi nkuru y'aka gahenge ko muri siriya yabwiye abanyamakuru ati ni byiza rwose kuko byorohereza abaturage kwizihiza umunsi mukuru wa idel fitire john kerry yasobanuye kandi ko aka gahenge kaganiriweho mbere mu rwego rw'itsinda mpuzamahanga ryitaye ku ntambara yo muri siriya kayobowe n'uburusiya na leta zunze ubumwe za amerika bafatanije yasabye abarwana bose muri siriya kubahiriza iri hagarika ry'imirwano ariko kugeza ubu gushaka agahenge muri siriya byarananiranye intambara imaze imyaka itanu imaze guhitana abantu barenga ibihumbi magana abiri na mirongo inani abandi amamiliyoni babaye impunzi
umunyafurika y'epfo oscar pistorius yaciriwe imyaka itandatu mu munyororo uno munsi wa gatatu kubera yagandaguye umukobwa bakundana river steam camp haraheze imyaka itatu umucamanza tokozire masipa yatanze insiguro yo gutanga icyo kiringo mu munyororo kubera pistorius yerekanye ko yigaye no kubera ikiringo yari amaze mu munyororo ku rubanza yari yasomewe imbere yaho no kuba yaratambaye amaguru y'amaterano igihe yakora icyaha yagirizwa nicyo gituma uwo mucamanza yagabanije ikiringo ciwe cyari kugera ku myaka cumi n'itanu mu kiringo urubanza rwariko ruraba pistorius yavuze ko yitiranije riva steenkamp n'umusuma igihe yamurasa inshuro zine mu kibanza abantu biyogeramwo riva steenkamp yishwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu abashikiriza amanza bavuze ko pistorius yishe n'impaka steenkamp
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeza amakuru perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yatangaje ko abasirikare be ibihumbi umunani na magana ane bazaguma muri afghanistan kugera mu mpera z'umwaka utaha ubundi umugambi wari uwo kubagabanya bakava ku bihumbi icyenda na magana umunani ubu ngubu bariyo noneho hagasigara ibihumbi bitanu na magana atanu ariko perezida obama yarabihinduye kubera ko umutekano ugiteye inkeke muri afghanistan nk'uko yabisobanuye ni ukuvuga rero ho kuguma ari ibihumbi bitanu na magana atanu bazaba ibihumbi umunani na magana ane perezida obama yavuze ko abataribani bakiri ikibazo ati ndetse hari aho bongeye kwigarurira baracyagaba ibitero by'abiyahuzi kugera no mu murwa mukuru kabul ku bushake kandi bibasira inzirakarengane abagabo abagore n'abana badatoranije perezida obama yavuze ko kugumisha abasirikare benshi muri afghanistan ari uburyo bwo kubwira abatalibani ku buryo bus- buda- bu- ku buryo bugaragara ko leta zunze ubumwe za amerika n'amahanga badashobora gutererana afghanistan kubagumishayo kandi kugera igihe perezida obama azatangira ubutegetsi nk'uko yabisobanuye ni uburyo bwo korohereza uzamusimbura kuzafata ibyemezo bikwiye ku kibazo cya afghanistan radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ababa mu gisagara cya baton rouge muri leta ya louisiana ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika bariko basaba ko umukuru w'igipolisi muri icyo gisagara kugwa inyuma y'uko umwirabure w'imyaka mirongo itatu n'indwi alton sterling arashwe mu buryo budasobanutse n'igipolisi ejo kuwa kabiri hanze y'imangazini ntoyi yo gusumiramwo imyiyerekano yadutse mu gisagara cya louisiana ah, ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'uko amasanamu ya videwo y'iraswa rya alton sterling agiye habona alton sterling yari afise ibikomere bitari bike by'insoro mu gikiriza no mu mugongo ivyo bitangazwa n'ivyavuye mu isuzumwa ry'ikiziga ciwe abapolisi babiri bariko bitaba umuntu atamenyekanye yari yahamagaye yavuze ko hari umuntu yari kagurisha amadisike y'umuziki kandi ko yari yagabishije kumwica n'inkoho hanze y'imangazini ntoyi abantu basumiramwo igihe abapolisi bashika barahanganye eh, mu kiringo gitoyi na alton sterling nyene niyo mangazini abdul muflahi yatangaje ko umwe mu bapolisi yagerageje gufata sterling igihe sterling yadadaza umupolisi ngo agira kabiri yaciye amurasa hagati y'inshuro zine n'inshuro zitandatu sterling yaciye asandaba uno nyeme igipolisi nticyatangaje icyatumye ibintu bishyika aho sterling yicwa abo bapolisi babiri babaye barahagaritswe mu kazi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc porogaramu y'ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mudukwirikiranira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email ni radio yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radio yacu no kuri www akaburungu radio yacu voa akaburungu com
minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu yasuye u rwanda uyu munsi umwe mu myanzuro y'uru ruzinduko israel izakomeza gufasha u rwanda mu buhinzi bwa kijyambere bugezweho eric bagira ubusa yarahatubereye
Ku isaha ya saa yine zo mu gitondo kuri uyu wa gatatu nibwo minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu yarasesekaye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege i Kanombe yakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame n'umufasha we Jeannette Kagame umutekano wari wakajijwe mu mpande z'umujyi wa Kigali ku buryo ubuzima bwasaga n'ubwahagaze ku bakenera ibinyabiziga kugeza ku gicamunsi hari n'ibice bitari byemerewe gutambuka n'amaguru cyane byegereye village urugwiro nyuma yo kwakira uyu mutegetsi yakomereje ku rwibutso rwa jenoside ruri ku gisozi kunamira inzirakarengane za jenoside zihashinguye nta jambo yahavugiye uretse kwitegereza amateka muri uru ruzinduko rwa minisitiri w'intebe wa israheli mu rwanda habayeho igikorwa cyo gushyira imikono ku masezerano y'ubufatanye ku bihugu byombi ayashingiye ku gukurirwaho gusaba viza ku bategetsi b'ibihugu byombi ayo guhanga udushya ndetse n'ay'ubukerarugendo aya masezerano yashyizweho imikono na dirayineshi zivadayi uhagarariye israheli mu rwanda ndetse na joseph rutabana uhagarariye u rwanda muri israheli nta byinshi byavuzwe kuri aya masezerano ariko abategetsi b'ibihugu byombi babanje mu biganiro by'umuhezo batubwiye ko byabaye byiza kandi biha inyungu ibihugu byombi minisitiri w'intebe wa israheli benjamin netanyahu We had uh, excellent discussions, very direct, about cooperation in uh, agriculture and water and transportation, tourism, obviously, and twagize ibiganiro byiza mu bufatanye mu buhinzi amazi ubwikorezi n'ubukerarugendo nyine uburezi ku bijyanye n'umutekano w'ibihugu byacu byongeye nk'u rwanda ruratera imbere ni ukuri birashimishije ukurikije ibibazo mwagiye munyuramo achievements are even more impressive given the, the horrors that you had to overcome.
igihugu cya israheli ubusanzwe gifasha u rwanda mu rwego rw'ubuhinzi ahanini gitanga amasomo ku banyarwanda bakagaruka mu gihugu ibi ngo bizakomeza ndetse no mu by'ibikorwa remezo ubwikorezi n'ibindi nk'uko bisobanurwa na perezida kagame Water management, Israel has such a vast capacity that not only Rwanda but the whole of Africa uh, may benefit from. Israel manages scarcity of uh, water resource.
mu micungire y'amazi israel ifite ubushobozi buri imbere ku buryo uretse u rwanda na afurika yose yabyungukiramo israel icunga ibura ry'amazi kurusha ahandi nzi muri iyi si Scarcity of knowledge.
kuri twe rero ikibazo kiratandukanye mu rwanda ntitubuze amazi dufite ibibazo by'imicungire y'amazi ngo tuyabyaze umusaruro mu buhinzi kandi ndatekereza ko ari ingenzi mu bufatanye cyo kimwe n'ubuhinzi israel ifite ikoranabuhanga riteye imbere mu buhinzi yongereye umusaruro kuruta ahandi mubona kandi twiteguye kugera ikirenge mu cyabo Culture that has multiplied many times productivity better than you see uh, anywhere else, and we are very keen uh, on tapping into this.
uruzinduko rwa benjamin netanyahu mu bihugu byo muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara ahanini rwari rugamije gufatanyiriza hamwe mu kurwanya iterabwoba mu ijambo rye yongeye gushimangira ko ubwo bufatanye ari ngombwa I was impressed with the construction that has taken place driving from the airport here, and you showed me the place of the worst destruction. First.
natangajwe n'uburyo inyubako zihagaze uhereye ku kibuga cy'indege n'ukuntu zari zarasenyutse bikabije kubera amateka asharira mwanyuzemo bikanyibutsa n'uburyo twabayeho natwe kandi turi kumwe mu guhashya iterabwoba twiyemeje gukorera hamwe ndetse no mu bindi tukarinda umutekano uburumbuke n'amahoro by'abaturage bacu Prosperity and peace for all our peoples.
muri iki kiganiro kigufa abanyamakuru ba israheli bashatse kumenya icyo perezida kagame avuga ku banenga ubutegetsi bwe ko buniga demokarasi I have my own criticisms against those critics. Uh, so we can have a discussion.
nanjye abo mfite icyo mbanenga ku byo banenga rero dushobora kugira ibiganiro ariko unagendeye ku gisobanuro cya demokarasi ni iy'abaturage amahitamo yabo kandi ntekereza ko u rwanda u rwanda nzi u rwanda na leta nyobora nta kintu twakoze kitari mu nyungu z'abaturage bacu kandi zishingiye ku mahitamo yabo Our people and based on the choices of our people.
ibihugu by'u rwanda na israheli bihuriye ku mateka asharira ya jenoside kandi abategetsi b'ibihugu byombi bahagaze ku gukumira icyo ari cyo cyose cyatuma ayo mahano yongera kubaho nta mwihariko mu ruhame mu biganiro byimbitse bijyanye n'umutekano gusa israheli iza mu bya mbere mu bifasha u rwanda mu by'igisirikare nyuma y'uruzinduko rwa minisitiri w'intebe wa israheli benjamin netanyahu muri uganda kenya n'u rwanda yakomereje muri etiyopiya erika bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze erika kuri iyo nkuru mu burundi umucamanza wo mu kirundo yasabiwe igihano cyo gufungwa imyaka itanu n'ihadabu y'amafaranga ibihumbi ijana icyo gihano yagisabiwe n'umushikirizamanza mukuru wa parke yegamiye sentare isubiramwo isubiramwo imanza ya ngozi yakimusabiye ku caha yamushengeje ko cyo gukwiragiza inyandiko zityoza zikongera zigatuka umukuru w'igihugu mu gisagara ca kirundo ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinze gukwiragiza inyandiko zitagira umukono zityoza zigatuka umukuru w'igihugu gukwiragiza inyandiko zishobora gukwega abanyagihugu n'abandi bose kurwanya inzego z'igihugu ivyo nivyo vyaha umushikirizamanza mukuru wa parake yegamiye sentare isubiramwo ya ngozi yashengeje ko il defense ndikumwami umucamanza wo muri sentare nkuru ya kirundo yahagaritswe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze hari mu rubanza rw'ikibiriraho kuri iyo dosiye rwabaye kuri uwu wa gatatu imbere y'uko urubanza ruburanishwa ido n'ido uwarahagarariye intahe yabajije ababuranyi ko bafise ivyabona umushikirizamanza yitwaje ivyabona bitatu mu gihe uwari yashengejwe we yagumye abwira sentare ko imuhaye akanya yozana abamufasha kwerekana ko ivyo yagirizwa ari inteba ishushe yaremetswe biturutse ku rubanza rwaciwe muri sentare nkuru ya kirundo muri kahise ari mu bagize intahe sentare yakomeje kumubaza abo bantu bomukura ko icaha ariko ntiyashimye kubavuga umushikirizamanza nawe yamushengeje aca asaba sentare ko yobandanya urubanza rw'ikibiriraho ifatiye ku vyo yashengejwe ko vya vuba asigura ko ivyo akahise ari ugusamanza sentare kandi ko atagaciro bifise urubanza rwabandanije kuburanishwa umushikirizamanza amaze gushikiriza imburano ziwe impare zaciye zihagarara ahanini ku nzira umucamanza iri defense avuga ko yaciyemwo mu gutaha imbere y'uko afatwa n'inzira umushikirizamanza mukuru avuga ko yatowemwo izo nyandiko zakwiragijwe ku ruhande rumwe umushikirizamanza mukuru yashigikiwe n'ivyabo navyo bitatu mu kwerekana ko umucamanza iri defense yafatanywe itonga ariko arakwiragiza izo nyandiko zityoza umukuru w'igihugu ku rundi ruhande iri defense akavuga ko inzira yaciyemo mu gutaha idahuye na gato n'igicapo cyerekanywe n'umushikirizamanza mukuru cy'aho batoye izo nyandiko iri defense yabwiye sentare ko icyaha ariko aragirizwa ari inteba ishushe yaremetswe biturutse ku rubanza rwacitse muri sentare nkuru ya kirundo ari mu bagize intahe ubwo rubanza yahavuye amenyesha ko ari urwahuza umushikirizamanza wa parike ya kirundo n'abantu babiri muhizi ernest hamwe na simeo aba bantu uko ari babiri bizwi ko ari abanywanyi b'umugambwe frodebu nyakuri ernest muhizi akaba arongoye n'urwaruka rwa frodebu nyakuri mu ntara ya kirundo bose uko ari babiri baherutse kwambikwa izera na sentare nkuru ya kirundo ku cyaha cyo gutunga ibigwanisho bicira umuriro batabifitiye uruhushya uwari yarengukishijwe yasiguye ko urwo rubanza rukiburanishwa baguma baronka amakuru avuga yuko ruriko ruragenda nabi kandi ko rushobora guhitana umuntu sentare yashatse kumenya nimba ubwiwe hari uwoba yaramugeze ko aramutera ubwoba nawe ati nta n'umwe kiretse ko arije nakoze icegeranyo c'ivyo sentare yapfunditse muri urwo rubanza ati ivyo navyo bikaba bitashimishije abashengeje abo twejeje uhereye ku mushikirizamanza wa parake ya kirundo uwurongoye igipolisi n'iperereza mu ntara ya kirundo sentare kandi yamubajije igituma mu matohoza y'umushikirizamanza mukuru atigeze amenyesha ko hari abidogera ingingo yafashwe muri urwo rubanza umucamanza ildefonse nduwumwami aca abwira sentare ko atashotse avyibuka asigura ko amagara yiwe yari yifashe nabi kubera ihohoterwa avuga ko yagiriwe mu gihe yafatwa umushikirizamanza mukuru yavyamiriye kure asigura ko amatohoza igihe yayakora amagara yiwe yari yifashe neza bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko yahohotewe navyo nk'impuzu zatabutse umushikirizamanza mukuru aca asigura ko vyatabutse ariko aranana yanka ko bakura inyandiko zitagira umukono yari agifise mu mufuko w'ipantaro yiwe mu gusozera imburano umushikirizamanza mukuru wa parike yegamiye sentare isubiramwo ya ngozi yasabiye umucamanza iri defense umunyororo w'imyaka itanu yo gufungwa n'ihadabu y'ibihumbi ijana vy'amarundi yisunze ingingo y'ijana na cumi na rimwe yo mu gitabo ca mbere mpanavyaha n'ingingo z'amajana atatu na mirongo indwi n'umunani amajana atatu na mirongo indwi n'icenda amajana atandatu na kabiri z'igitabo mpanavyaha ca kabiri zerekana uko ivyaha yagirizwa bihanwa umucamanza ildefonse nduwumwami yari yashengejwe yasavye kwambikwa izera imburano ziwe zica zisozerwa n'umwunganizi wiwe yerekanye ko ari inteba ishushe yakorewe n'abashaka kwikundwakaza kugira bereke umukuru w'igihugu ko bariko barakora neza baciye inyuma y'amategeko uwo mushingwamanza ati bari kwerekana n'ico yaragamije mu gukwiragiza izo nzandiko zityoza umukuru w'igihugu atariko ntavyo bakoze bisigura ko ari irementanye sentare isubiramwo ya ngozi yaciye ishira urwo rubanza mu mwiherero ica itanga isango ryo kumenyesha urwacitse mu minsi icumi ingozi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu burundi umunsi mukuru usozera ukwezi kw'amafungo ku bayisilamu ushyitse mu gihe ku isi hibonekeza ibikorwa by'iterabwoba byitirirwa iryo dini umuryango w'abayisilamu mu burundi uratera ibyatsi ibyo bikorwa by'iterabwoba ugahamagarira abayisilamu kubungabunga ubumwe nibyo umenyesha amakuru wacu fidelite ishatse adushikiriza
Allahu akbar abasilamu sinzi bahuriye ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri muri zone nyakabiga muri komina mukaza iruhande y'umusigiti icyo kibanza ari kimwe mu bibanza biri hagati mu gisagara cya bujumbura byahuriyemwo abasilamu bavuye mu itandukanye baje gusangira igisabisho cy'umunsi mukuru urangiza iminsi itatu y'amafungo ishimikiro ry'igisabisho barimo cyari gifatiye ku nyigisho zijyanye n'ubumwe shehe abudi john arongoye mu burundi urwego rw'abavugabutumwa b'abayisilamu babita imamu niwe yarongoye igisabisho mu kibanza cyo mu nyakabiga ikindi twavuze twavuze cyane cyane urabona ko ubu isi irimo ingorane nyinshi cyane cyane ibihugu by'abayisilamu usanga amacakubiri wano nyinshi ingorane ni nyinshi mu bihugu none icyo twashimikiye ko ni gushikiriza ubutumwa mu bayisilamu ko bagerageze babe ikintu kimwe ubumwe bw'abayisilamu ubumwe bw'igihugu ubumwe bw'abarundi n'ubumwe bw'isi yose muri iyi minsi mirongo itatu y'amafungo abasilamu bamaze nk'iminsi haribonekeje ibitero by'abihevyi byitirirwa abayisilamu mu mihingo itandukanye y'isi bamwe mu bayisilamu twaganiriye bavuga ko bakora ivyo bateye kubiri n'amabwirizwa y'idini rya isilamu nk'irya eta isilamike ni nk'ibintu by'amarongo yabo baba bari kwaragwanira ariko nta na hamwe imana yanditse yuko kwica uwundi birekuriwe ntabyo twemera kabisa idini ya kisilamu ni gukundana niyo isilamu mu dini ry'iwacu nta kwicana kuriho umugabo iyo umuntu ajya kugutera uramwihora nk'ubu je bankoreye ikibi nkaba mbonye urya muntu yamariye petetre nk'umuryango ndavuga aho ndamubonera ni hajya nyene turashobora kujana ndanje ndamwihore ibintu byashikiye ejo turabibonye ma interinete ma wasapu ngene umuntu yashaka agenda guturira ibombe hariya mu kibuga cy'imaka cyonyine kica kimuturira hariya wenyene Ah, mu gihugu cyacu cy'u Burundi vrema imana idukinge vrema ntibizoshika nga mu Burundi aravuga ngo umuryango abumwe ariko agatukwisha umuryango sivyo n'abo bantu nabo ibyo bakora sivyo boshaka bo kwihanura bagakurikiza idini yacu kuko batukisha idini cya mbere na mbere abantu babona uko twishishiriye tumeze neza dusenga cyane ariko bakumva kandi ngo abantu biturikije bishe abantu bishe umuryango uyu n'uyu si byiza abo rero boshaka bova mu bwisilamu kuko si abisilamu abo Mm, abo ni abicanyi gushika no mango abarukiye umuryango w'abayisilamu mu Burundi bavuga ko ata murundi barumva yinjiye mu migwi y'iterabwoba byongeshe Abdi John avuga ko bagerageza kubigwanya mu nyigisho batanga ntitumeze kumva ko ari abasore bagiye hariya b'abayisilamu mu burundi turabigwanya turigisha ko ibyo bintu si byiza ni inyigisho tuzigira mu misigiti iwacu tugira amaseminere kenshi tugira amajourne de reflexion kwigisha abasore ko umuntu nta burenganzira bwo kwica uwundi muntu cyangwa kwica wenyine umunsi mukuru usozera amafungo ku bayisilamu uhimbaza utandukanye nyuma y'igisabisho kaba akaryo kuri bamwe ko kunezerwana hagati y'inshuti n'abagenzi ku bandi nabo kaba ari akaryo ko kugarukira ku batishoboye abari mu bitaro mu mabohero n'ahandi إياك نستعين غير المغضوب عليهم i bujumbura fidelite ishatse ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni na siporo n'imikino ni ikiganiro twateguriwe kandi tugezweho na mugenzi wacu edi rwema
Lionel Messi kabuhariwe mu mukino w'umupira w'amaguru yakatiwe igifungo cy'amezi makumyabiri n'umwe no gutanga ihazabu ya miliyoni zirenga ebyiri z'amadolari nyuma yo guhamwa n'ibyaha bitatu bijyanye no kudasora icyo cyemezo cyafatiwe umunyargentine Messi cyafashwe n'urukiko rw'umujyi wa Barcelone ari naho akinira urwo rukiko kandi rwahanishije se wa Messi witwa Jorge nawe gufungwa amezi makumyabiri n'umwe agatanga n'ihazabu ya miliyoni imwe n'igice z'amayero uko ari babiri bahamwe n'ibyaha byo gukwepa imisoro ingana na miliyoni enye n'igice kimwe z'amayero hagati y'umwaka wa bibiri na karindwi na bibiri n'icyenda icyakora mesi w'imyaka makumyabiri n'icyenda ashobora kutajyanwa muri gereza kuko amategeko muri esipanye agena ko igihano kiri munsi y'imyaka ibiri kidafitanye isano n'urugomo umuntu ashobora kugikora ari hanze mu rukiko mesi umaze kuba umukinnyi wa mbere ku isi inshuro eshanu yireguye avuga ko nta kintu na kimwe azi ku bijyanye n'umutungo we ahubwo ko ibyo aregwa byabazwa se mesi aza ku mwanya wa cumi ku rutonde rw'abakinnyi bakize kurusha abandi ku isi nk'uko tubikesha ikinyamakuru the forbes umukino wa mbere wa kimwe cya kabiri mu irushanwa rya ero rihuza amakipe y'ibihugu ku mugabane w'uburayi uraba utangiye mu kanya gato umukino wa none urahuza pays de Galles na portugal mu mujyi wa Lyon mu gihugu cy'ubufaransa bibaye ubwa mbere mu mateka ya pays de Galles igera muri kimwe cya kabiri kirangira mu irushanwa rikomeye nka ero ubwa nyuma icyo gihugu cyaherukaga kujya mu irushanwa rikomeye hari mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani abakurikiranira hafi iby'umupira w'amaguru bemeza ko uwo mukino uri bube ihurizo rikomeye ku bakinnyi Gareth Bale wa Pays de Galles na Cristiano Ronaldo ukinira Portugal dore ko bombi bakinira ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne Pays de Galles yageze muri kimwe cya kabiri itsinze Ububirigi ibitego bitatu kuri kimwe naho Portugal yo ikaba yarasezereye Pologne mu mapenaliti nyuma y'uko ayo makipe arangije anganya igitego kimwe kuri kimwe undi mukino wa kimwe cya kabiri uzaba kuri uyu wa kane ukazahuza Ubufaransa n'Ubudage umutoza mushya w'ikipe ya manchester united yo mu cyiciro cya mbere mu bwongereza jose Mourinho akomeje kubaka ikipe yifuza ko yazatwara igikombe cya shampiyona itaha iyo kipe iheruka gutwara icyo gikombe mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu kuri uyu wa gatatu iyo kipe yatangaje ko yaguze umunyarumeniya henrik mkhitaryan wakiniraga ikipe ya borussia dortmund mu gihugu cy'ubudage uyu mukinnyi w'imyaka makumyabiri n'irindwi asanzwe akina hagati akaba yaratowe nk'umukinnyi witwaye neza kurusha abandi muri shampiyona y'umwaka ushize ku rubuga rwa manchester united umutoza murinyo yavuze ko ashimishijwe n'uko umukinnyi mctarian yahisemo ikipe ya manchester naho mctarian we yavuze ko akabije inzozi ze zo gukinira ikipe y'igihangange nka manchester united kandi ifite amateka akomeye mctarian abaye umukinnyi wa gatatu uguzwe n'umutoza murinyo kuva uwo mutoza yagera muri manchester united mu kwezi kwa gatanu asimbuye louis van gaal abandi amaze kugura ni umunyasuwede zlatan ibrahimovic wakiniraga ikipe ya paris saint germain mu bufaransa n'umunyacode d'ivoire eric bailey wakiniraga ikipe ya villarreal mu gihugu cya espagne
kuba twumva tariki cumi n'esheshatu y'ukwezi kwa karindwi imyaka makumyabiri izaba ishize ijwi ry'amerika ritangaza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
ibiganiro byaryo byagarurira abantu icyizere cyo kumva radiyo nyuma y'amaradiyo yahembereye ubwicanyi mu rwanda no mu burundi abanyarwanda n'abarundi bakurikiye ibiganiro by'ijwi ry'amerika babonye ko radiyo yabafasha kwiyubaka kwizerana no gusana imitima
radiyo ijwi ry'amerika yabaye umudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye naho si akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka makumyabiri ishize ese imyaka makumyabiri itaha izazana iki mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi
aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi ry'amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana
mu kanya gato turasozera amakuru n'ibiganiro byacu twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije Thomas minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu yasuye u rwanda uyu munsi amasaha makeya yarakubutse muri uganda na kenya yabanje gusura urwibutso rwa jenoside ku gisozi akiva ku kibuga cy'indege i kanombe hanyuma nyuma ajya mu rugwiro kuganira mu muhezo na perezida paul kagame minisitiri w'intebe wa israel nibwo bwa mbere yarasuye u rwanda yakomeje urugendo rwe muri afurika yerekeza muri etiyopiya
umunya afurika y'epfo oscar pistorius yaciriwe imyaka itandatu mu munyororo uno munsi kuwa gatatu kubera yagandaguye umukobwa bakundana riva steenkamp araheze imyaka itatu umucamanza tokozire masipa tanze insiguro yo gutanga icyo kiringo mu munyororo kubera pistorius yerekanye ko yigaye yerekanye ko ikiringo yari amaze mu munyororo ku rubanza yari yasomewe imbere yaho ni ukuba atari yambaye amaguru y'amaterano igihe yakora icyaha yagirizwa guverinoma ya siriya yatangaje agahenge k'amasaha mirongo irindwi n'abiri mu gihugu hose guhera kuri uyu wa gatatu ariko igisirikare nticyasobanuye niba no kurwanya imitwe y'iterabwoba nka leta ya kisilamu n'ishami rya al-qaida ryitwa nusra nabyo bizahagarara muri iyi minsi itatu imitwe irwanya leta ya perezida Bashar al-Assad nayo ntiratangaza niba izubahiriza aka gahenge ariko aho ari mu rugendo mu murwa mukuru wa Georgia Tbilisi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry umwe mu bayobozi b'itsinda mpuzamahanga ryita ku ntambara yo muri siriya yasabye abarwana bose muri siriya kubahiriza iri hagarika ry'imirwano amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya aha niho bigarukiye kuri mikoro mwari kumwe nanjye fide niyo ngabo na tomasi kamirindi washyize hamwe ibi biganiro inosa kimenyi mwese tubifurije kugira umugoroba mwiza no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi ry'amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.